muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi tugiye nanone kugira ikiganiro turi muri studio ikiganiro cyanyu murisanga ndabaramukije rero mwiriwe neza ni thomas kamirindi muri kumwe radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muradukurikira kandi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube no kuri facebook voa radiyo yacu muri iki kiganiro murisanga nk'uko mubizi abayobozi b'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bemeza ko uburusiya bushaka gutera no kwigarurira ukraine uburusiya na ukraine biri mu bya bihugu byari bigize repubulika z'abasoviyete zasenyutse mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe biraturanye rero mu barega uburusiya twavuga by'umwihariko leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa ubudage umuryango w'uburayi bwunze ubumwe na otan umuryango wa gisirikare wo gutabarana ugizwe n'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya atlantika bavuga ko uburusiya buramutse buteye ukraine babufatira ibihano bikaze cyane ku buryo butarabaho na rimwe mu mateka y'isi uburusiya bwo bwemeza ko babubeshyera ntabwo ngo bufite umugambi wo gutera Ukraine ahubwo bafite ahubwo buvuga ko bafite indwara yo guca igikuba cy'intambara hysteri mu gifaransa niryo jambo bakoresheje iki kibazo rero giteye gite mu by'ukuri gituruka he mu mateka gishobora kugira izihe ngaruka ku burayi by'umwihariko no ku isi muri rusange mu kanya ndabazanira umutumirwa tube twumva aka gatangazo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisaga rero koko kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika inshuti nagira ngo rwose mbashimire cyane ko iki kiganiro mushaka kukizamo muri benshi cyane nitudashobora mwese kubaha ijambo muratubabarira nagahoraho tuzajya tubashaka n'ubundi nk'uko rero nari nababwiye umutumirwa arahari ni porofeseri dogiteri paul kananura ni impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi aba mu bufaransa porofeseri kananura urahura koma
muraho murakomeye kamirindi kandi mwakoze kuntumira muri iki kiganiro ni igihe gushimira cyane rwose umwanya uba uduhaye uhaye n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika baba bashaka gusobanuza kandi umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire waza aribwo tukibonana yego ndagushimiye rwose yego nuko rero nk'uko nabivuze mu iriburiro uburusiya buhakana ko budashaka gutera ukraine ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikavuga ngo ni ishyano rwose ngo abasirikare ni benshi ku mupaka abasirikare b'uburusiya ngo ni benshi ku mupaka wa ukraine mu by'ukuri ubu ngubu bihagaze bite
uko bihagaze ngira ngo bose barimo barikubita mu gatuza nka za nyamaswa zo bajya bita ingagi kugira ngo buri wese yerekane ingufu afite ariko ntabwo ibibazo bihagaze neza kuko buriya nk'uko wabivuze biva mu mateka hari ibihugu bibiri by'ibihangange ari iby'amerika n'uburusiya bishaka kuyobora isi igihe cyose rero bibonye umwanya biwukoresha kugira ngo kimwe cyerekane ko cyashobora kuganza ikindi cyangwa se cyashobora kugiteza ikimwaro ni uko bihagaze ariko ibyo by'ingabo bavuga ko zirahari bahashyize ingabo nyinshi n'ubu ngubu imyitozo yagomba kuba yahagaze ejo iracyakomeza ihuza ingabo z'uburusiya n'ingabo za biyororisi iruhande rwa ikirere zigeze kuri mirongo itatu barimo baracyaza rero ubuhanga bwo kugira ngo biyibutse iby'imirwano urumva ko bitari kure n'ubwo mu rwego rw'ibiganiro nabwo batangiye gusa naho ariho babigeza gusa icyo twavuga ni uko byaba intambara y'amagambo iyindi yongera ngo ntawe uyishaka kuko twese yatugiraho ingaruka igihe cyose kugera ubu ngubu muri iyi myaka igeze kuri icumi uburusiya buvamo butsinze kuko niyo bwakendereza ariko buba buzi uko buza gusubira inyuma ariko bugeze ku gikorwa bwashakaga kugeraho none se nk'ubu ngubu barashaka iki kuvuga ngo ikirere kuyitera nimba koko uburusiya buramutse buyiteye bwaba bushaka iki
ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bwatengushe uburusiya igihe irisesi igihe yasenyukaga nk'uko yabivuze leta zunze ubumwe z'abasoviyete muri mirongo inani n'icyenda bari bavuganye amasezerano y'uko hatazaba ukwaguka k'uriya muryango wa otani wo kwirinda kw'ibihugu by'abanyaburayi ibyo rero babirenzeho bemerera nk'abanyamuryango bawo ibihugu byahoze biri muri uwo muri muri ibyo bihugu by'abasoviyete icyo baracyihorera kuko ubukungu butari bumeze neza ariko bageze aho bashyiraho umurongo utukura bati ntabwo muzatwegerera umupaka urumva rero kuri ubu igihe bashatse gushyiraho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani georgia uzi ko uburusiya bwafashije ibihugu bibiri byari byabwigomoyeho nka oseti diside na akazi akazi ngira ngo niko babicyita kugira ngo byigenge ibyo byahagaritse uwo mushinga wo gushyira georgia muri otani ubu rero ikirere nayo yari iri mu mishyikirano yo kugira igeze kure yo kugira ngo yinjire muri otani nibwo wabonye uburusiya bwafashe kirime bukayigira ubwabo kuko n'ubundi ngo bwari ubutaka ku bwami babagabiye noneho hazaho n'ahatuye abarusiya benshi mu majyepfo ku mupaka nyine w'uburusiya ari byo bya dombasi na doneske bishaka kwigenga abarusiya bashyigikiye ariko bakabona ibyo bidahagije bakavuga bati noneho tugiye nabyo kubifata biba uburusiya ntihazagire umupaka n'umwe twaba dufitanye n'umwanzi icyo kibazo gihari bagatinya n'ibitwaro bya otan by'ibihugu bya otan biramutse bigeze muri Ukraine
urumva ibyo barabitinya ikibazo si ukubitinya ikibazo ni uko biri ku mupaka byazabatungura bigahita byinjira iwabo
intambara mbese ikaba intambara igatangira ariko itunguranye noneho bakajya kwikangura abandi bageze kure ni icyo ngicyo batinya niyo mpamvu badatinya ibyo ku mupaka naho ubu ngubu uburusiya bufite intwaro ngira ngo zikomeye ariyo mpamvu ubona abandi bose bikora mu gatuza ariko bashaka no kuneguza kuko ubu bafite intwaro zikomeye ntabwo bashobora kubiterereza ku buryo bworoshye baturutse kure
hanyuma mu bihugu byahoze muri URSS ziriya repubulika z'abasoviyete byagiye muri otan twavuga za letoni lituaniya na estoniya ni urugero izo ni ingero z'abahoze muri URSS bagiye muri otan za letoni estoniya na lituaniya yego hari umunywanyi w'ijwi rya amerika witwa mpamo aimable niwe wa mbere ugira ngo mwiganirire reka nawe muhamagare mpamo we uraho urakomeye
turakomeye rwose uherereye he mpamo
ndi nayirobi ndi umurundi yaba nayirobi ye nubu ikibazo cyangwa igitekerezo
nari mfite akabazo karabana n'ibyo ngira ngo urabona ko ibyo bintu tubyumva ku iradiyo ko nyine perezida nyakubahwa perezida w'uburusiya atarimo arumvikana cyane na n'uwo muryango wa otayi Mm.
ariko mm, tukumva yuko mm, ah, ari ibintu byo gushaka kuba yogarura igihugu cya ikirere ku ku gihugu cyiwe uwo mugambi iyo awuvu- iyo avuga avuga yuko akigaruye icya- ko cyari gisanzwe ari icy'abarusi ko- ko cyo ari uh, igice cy'uburusiya cyane ko ari ibintu bya- bya bino bihugu bikomeye bi- bishobora kuba bi- eh, bi- byitwaza inguvu bikahahaza bagenzi babyo b'ibihugu bita- bifite ingufu Eh,
ego ako kantu naza Ah, hanyuma ko numva ikirere iyo itari mu muryango wa otani otani ik- ikaba ihangayitse cyane I- bigenda gute kugira ngo o- otani ihangayi- i- i- i- ihangayitse cyane yari ifitaniye ubundi bucuti n'amasezerano na ikirere Eh, utubazo twanjye twari utwo mu- ye reka porofeseri kananura gusubize
ikibazo gihari ni uko ikirere reka nagere kuri icyo cya kabiri ni uko ishaka kwinjira muri otani ariko ibyo ngibyo bikaba bihuye n'uko uburusiya bwavuze yuko ari umurongo utukura udashobora kurengwa noneho i- ibyo bindi by'uko buriya ikirere ifite impamvu ebyiri eshatu zishobora kuba abo banyaburayi n'abarusiya bayirwanira icya mbere ni uko ku burusiya ifite hariya mu majyepfo yayo yegereye uburusiya ituwe n'abantu bavuga ikirusiya benshi Ku- noneho amajyaruguru yaho ari naho hari kapitale eh, hakaba hatuye abavuga i- i- ikirimi cyabo cya ikireniye nabo benshi dore barimo ibice bibiri abarusiya rero ubu muri uku kwinjiramo bashobora kwitwaza y'uko abo b'amajyaruguru bateye ab'amajyepfo bakavuga bati barimo barakora jenoside kugira ngo batabare nicyo kintu ba- kizatuma bashobora kujyayo nicyo abanyaburayi bari kugenda bigezayo iyo bari kuganira none ariko buriya ikirere mu bihugu by'i burayi byose niyo ifite eh, ubukungu kamere kurenza ibindi bihugu by'i burayi
Ni- ni Ifite- nko- yego amabuye y'agaciro Aha, nibyo nari ngiye ikagira kubaza.
ibi bya sharubo ibi bya gazi byose bizatanga ingufu eh, zituma abantu bashobora gucanirwa ingufu z'amashanyarazi tuzise gutyo muri rusange ikaba ifite n'ubutaka bwinshi eh, bwera kandi noneho hari n'ubutaka buriya bu- bu- bu- budakunze kubaho bwo bita eh, bw'umukara tere noire Mhm.
ibyo byo bwera cyane ibyo byose rero abantu bose ba- barabikeneye kandi burya ni n'igihugu gifite inganda zikomeye nacyo cyikorera intwaro eh, zi- zi- zihambaye kinazicuruza kuva kera zi- kikaba gifite n'inganda nyinshi zikora ibyo bintu by'ingufu nk'amashanyarazi eh, n'ingufu zi- ziva ku makara n'ibiki byose urumva rero buriya harimo ibintu byinshi ku banyaburayi eh, kuri ibyo by'ubukungu ariko n'ibyo by'umutekano noneho hakazamo n'icyo cyo gushotorana kugira ngo eh, igihe cyo kugira ngo bi- bigarurire isi hagire uwongera kwigarurira isi urabona kera hari ibihugu bibiri by'ibihangange eh, leta zunze ubumwe za amerika na leta zunze ubumwe z'abasoviyete Mhm.
aho rero abasoviyete bashwanyukiye leta zunze ubumwe za amerika nizo zasigaye ziyobora isi Eh, abasoviyete baca mu bi- mu bihe bikomeye cyane nyine aribo ba- basimbuwe n'uburusiya baca mu bihe bikomeye by'ubukene bageze aho babyikuramo ubu bongera gukora indwara nabo rero barashaka kongera kugira ijambo ku isi ubu rero turi mu kibazo cya ndigabo ndashoboye Mhm. none se ubu ngubu hari umunywanyi w'ijwi rya amerika usibye ko atatanze amazina ye eh, kuri facebook ariko ashobora kuba ari uwo mu burundi yanditse csf burundi aravuga ati barashaka guteza intambara y'isi porofesori kananura nawe ubona ariko bimeze koko
intambara y'isi eh, abandi ntibayirimo gusa nuko bakoresheje eh, ibitwaro bya kirimbuzi ntawamenya ingaruka byagira ku isi haba mu ihinduka ry'ikirere haba n'ubumara bwakwira mu kirere ku buryo bushobora no kwanduza abandi bantu cyane cyane ko ubu birashoboka iyo urebye hariya muri za dombasi ukareba ukareba hariya muri za biyororisi za meri zatangiye kubaka ahantu abantu bahungira baramutse bakoresheje biriya bibunda bifite ubukana bwa nikereya bwa nikereyeri kirimbuzi bwa kirimbuzi kugira ngo bajye kwihishamo igihe cyo umuyaga uba ubikuye iwabo urumva rero bishobora gufata n'ahandi uribuka kandi urwo ruganda rwari muri kerene ruriya rwa Chernobile igihe ruturika ibyo biyaga byageze hano muri erope hose n'ubu byari bikigira ahantu ku misozi imwe n'imwe bikiyafite ingaruka kandi ni ibintu byabaye hashize imyaka irenze za mirongo itanu urumva bishobora kugira ingaruka ku bandi ariko muri bo muri bose nta wabyifuza ibyo ari byo byose bazagera aho bumvikane kandi ndakeka iri joro perezida makuro yarimaze aganira na perezida w'uburusiya na perezida w'amerika agira ngo bahurire mu nama yakiga iby'umutekano n'umudendezo mu burayi ubwo iyo babuze uburayi burya igice kinini cy'uburusiya nacyo kiri mu burayi ubwo kiba kirimo uburusiya bwavuze ko hakiri kare kuko butegereje y'uko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba amerika n'ab'uburusiya baza guhura kugira ngo bavuge muri iyi minsi baza guhura kugira ngo bemeze ibyo bazaganiraho ariko cyane cyane ibyo bazaganiraho ari nayo mpamvu tuvuga ngo niyo yaba ari intambara y'amagambo uburusiya bwamaze kuvuga y'uko ibyo bagomba kwigaho ari ibyo bintu by'umutekano cyane cyane ku mupaka w'uburusiya ubwo urumva rero y'uko bose barashaka kujya mu biganiro bafite ibitwaro bya rutura kandi byinshi nta n'umwe ufite inyungu zo kuba yabijyamo keretse umusazi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umutumirwa ni porofesori kananura paul ni umuhanga mu by'umutekano w'isi na politiki y'ububanyi n'amahanga turaganira rero kuri kiriya kibazo cya Ukraine abanyaburayi na amerika bavuga yuko uburusiya bushaka gutera Ukraine nibyo rero turi kuganiraho amavu n'amavuko yabyo n'ingaruka zabyo kuri telefone turi kumwe na porofete porofete we porofete urahura akomeye turabumva turabumva ni amahoro nanjye ni amahoro yego ni amahoro ubundi se porofete niryo zina ryawe koko
porofete gisigura umuhanuzi ubwo mu kirundi yego no mu kinyarwanda nicyo bivuga
ubundi ku mazina ni uwimana alba albin uwimana nuko uwimana we none se ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite ikibazo n'igitekerezo mumbarize umuhanga arakumva paul kandi mumusuhurije yego nuko nuko yabwira abantu bari kutwumva amerika imbaraga ifite amerika kubera amerika urabye cya gihe yatera irake nuko yari yadadaje uriya muperezida maze saa sita z'ijoro bataratera bakupa kominikasiyo rero hamwe uburusiya wenda uburusiya murabona ko buri kumwe n'ubushinwa na irani biriya bihugu za korea za ruguru zombi bifadikanije mu kurwanya amerika ndetse no kurwanya ibyo bindi bihugu bya burayi ariko rero amerika ifite ubuhanga muri ibi bya telekominikasiyo ibi by'amamoto urabyihanahana n'amakuru kuko niyo igenzura ibirere ishobora guca ibihagarika ishobora n'igenzura n'indege ishatse irahagarika indege iyo umuhanga yabisigura n'abantu akabibarira yuko ibyo bikomorerwa hiyo muri amerika ubwo rero ubwo rero badahuje kwaba guhimiriza uburusiya n'ibyo bihugu bicumbitse kugira ngo ntibiteze akaga ahubwo byemere umurongo nayo ubundi kwangira ikirere yuko yakwinjira muri otani ntabwo ari ikibazo ntabwo ari ikibazo ahubwo ni ukurondera nyine agasomborotso
uwimana albert urakoze cyane
nanjye ndabashimiye ye reka porofesori kananura rwose ahita akubwira nimba u- amerika ifite ububasha bwo gu- bwo guca ibintu byose by'itumanaho by'uburusiya porofesori umwanya ni uwawe
ahubwo ngira ngo biranyuranye Eh.
ibyo yari bifite kera hashi- nko mu myaka icumi ishize ubu ngubu uburusiya barabibarusha aha ari nayo mpamvu bitakunda kuko eh, ngira ngo murabizi yabyerekanye muri iriya ntambara iba muri siriya ubu burusiya bufite umwitangizwa nk'uw'imyaka ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ku bintu bibiri cyangwa bitatu icya mbere ni uko bifite ziriya misile zishobora kurasa eh, kuva ku mugabane w'isi zikajya ku wundi mugabane ariko mu gahe gato bavuga ipersonike ni ukuvuga Eh, mu gahe zihuta kurusha ijwi eh, kurusha ijwi mu gahe gato Eh, Eh, bakava ku mugabane bakarasa ku wundi mugabane ni ukuvuga ko bari hano bashobora kurenza uyu mugabane w'i burayi bakaba barasa muri amerika nta bandi babifite mu gahe gato ikindi cya kabiri bashoboye kugeraho ni uko eh, bakoze biriya byuma bihumya ibindi bakaba bagenda bagahumya indege amato y'intambara na za satelite ngira ngo ibyo barabikoze eh, igihe bahumyaga amato y'intambara hariya muri mediterane yari agiye kurasa eh, kuri- muri siriya babikoze babikorera indege za isiraheli iyo zigiye kurasa muri siriya rimwe na rimwe ubundi bakazireka zikarasa kubera yuko burya muri politiki haba hari ubwumvikane bwinshi burenze uko abantu ba- bahanganye mm, Eh, banabikoreye icyogajuru cya gisirikare cy'abafaransa eh, kugenda bakagihumya ntikibashe kuba cyakora urumva rero muri urwo rwego eh, ahubwo wenda nibyo biteye impungenge Eh, ariko noneho hari akandi kandi kandi bafite gato mhm.
eh, abasirikari umusirikari w'umurusiya aba- ashobora kujyana ivarisi ifite ibiro mirongo itanu urumva ayijyana mu rutugu noneho igihe cyo bagiye kurasa akayi eh, igihe cyo ari aho ngaho nko ku ah- ahari kubera urugamba igihe bagiye kugira noneho akaba yakora yahumya ibintu byose biri muri kilometero ijana eh, iyo ayifunguye iyo varisi ika- igahumya ibintu byose biri aho muri kilometero ijana uvuye aho ari ubwo urumva aba ari ibirometero magana abiri kuko ubwo ufata umuzenguruko ni Eh.
ijana uku- u- uvuye ku- kuri ibyo bita iyo ba- iyo- iyo varize eh, i- iyo varisi i- irimo ubwo buhanga bwo guhumya doka vegere mu gifaransa aho ngaho ni ukuvuga ko abandi basirikari ibyo byuma byabo ntibikomunikana aho ngaho mu birometero ijana ntibi- indege ntizishobora kuba zihabona ntizigiritse noneho ibyo bigatuma abasirikari b'abarusiya baba bagira icyo twakwita umuvuduko avantaje mu rwego rw'intambara kugira ngo bakorere icyo icyo bavuga mu ntambara siripurize abandi urumva rero barabifite bo n'abanyamerika bafite ibindi ariko eh, abarusiya bafite ibiri bishya muri urwo rwego ngira ngo eh, baracyahanganye eh, kandi n'abanyamerika ubu i- ahubwo ibyo byuma ngira ngo kugira ngo anabyumve neza nibyo byatumye perezida Trump ava mu masezerano yo guhagarika iyo bari barumvikanye n'abarusiya mu rwego rwo eh, guhagarika ibitero bya gukora intwaro za kirimbuzi kugira ngo nabo bagerageze gu- kwegera i- iyo tekinoloji y'abarusiya cyangwa bana- banayirenze urumva ahubwo ubu bari barimo gusiganwa muri ubwo bushakashatsi bose eh, bwo kuba eh, bagira mm, eh, buri wese yajya hejuru y'undi ariko ubwo rero ikibazo abanyamerika bafite ni uko batakiri bonyine n'abarusiya ubu bushinwa nabwo burimo buragenda buzamuka nubwo bukiri kure ariko hagati aho ngaho eh, muri urwo rwego rwo gukora ibyuma bi- bizimya eh, eh, kuba aba- bavugana cyane cyane eh, abarusiya muri iyi minsi bari imbere Mhm. muri ibyo ngibyo byo ku- gushaka ku gutegeka isi no kujya hejuru y'undi hari icyo watubwira ku masezerano ya yalta yabaye mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu asa n'aho yari yarashyizeho imbibi z'ahantu igihugu runaka cy'igihangange kizaba gifite ubwisanzure n'ijambo mbese influence U- U- union soviyetique y'icyo gihe amerika ubwongereza n'ubufaransa bafatanije nabo ku kindi gice ayo masezerano ya yalta ubu ngubu hari inkurikizi afite muri iki kibazo cya Ukraine
ayo masezerano urumva niyo yatumye ubundi leta zunze ubumwe z'abasoviyete zagiyeho mu igihumbi magana cyenda makumyabiri na kabiri byari ibihugu bitanu bigize icyo bitaga ampire ubwami bwagutse bw'uburusiya nyuma rero ayo masezerano ya leta niyo yatumye biriya bihugu bindi byo mwahoze muvuga bya lituwani bya siroveni biriya bya litoni na za ugira ngo oya hongera ibanza itari muri etoni esitoni n'izindi byinjira byinjira muri leta zunze ubumwe z'abasoviyete n'ubudage bw'iburasirazuba cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose mu igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda n'ayo masezerano byahereyeho noneho ariko uburusiya igihe buje gushwanyuka muri mirongo inani n'icyenda igihe havuyeho ruriya rukuta rw'i berire buje gushwanyuka neza muri mirongo cyenda na rimwe ayo masezerano ya leta yari avuyeho kuko ntacyo yari agihagarariye ahubwo bafashe andi yo kuvuga yuko ibizaba ari ukuriya muryango wa otani utazaguka ngo ujye mu bihugu byari ibyo by'abasoviyete niyo yabisimbuye yasimbuye ibyo ubu rero tubibutse ko icyo gihe ruriya rukuta rusenyuka tutine niwe wari ushinzwe ubutasi mu budage bw'uburasirazuba ngira ngo yahakuye icyo twakwita yabonye ko igihugu cye gisuzuguwe icyo bita imiriyasiyo mu gifaransa arabijyana ajyana uwo mujinya kuko Putin ajya kuba minisitiri w'intebe nta n'umuntu wari umuzi akazi kandi yari yarakoze katarako mu butasi yari umunyamabanga mukuru wa meri ya sepi peresiburu ngira ngo niyo yonyine niko kazi konyine yari yarakoze abantu bamunoma nta n'uwari umuzi ubwo rero habereye poromiye minisitire nyuma perezida yeguye amusimbuye ubwo ni boris yeltsine yego nibwo yatangiye yiyoroshya kugira ngo akore ibyerekeranye agarure ubukungu mu gihugu akore n'izo ntwaro hanyuma agarurire igihugu agaciro kacyo iyo myaka icumi yanabikoze irangiye arongera aba poromiye minisitiri ejo bundi arongera aragaruka ubu ngubu amaze indi myaka icumi yiyongeje iyindi noneho amaze kubona ko ubu ngubu igihugu cye kigaruriye ishema mu rwego mpuzamahanga nibwo yongeye gusa n'ugarura ibyo bya yarita nyine avuga ati kera twari ibihangange bibiri ubu tugiye gukomeza kuba ibihangange bibiri ndetse noneho hiyongeremo n'ubushinwa nabwo bumaze kuzamuka ubu tuba ibihangange noneho biri byinshi ku isi nta gukomeza kwigarurira isi abantu bafite ijambo ari umwe gusa ngira ngo ikibazo ni icyo ngicyo nacyo kibirimo hagati aho umujyi wa yalta uri muri kiriya gice cya kirimeya kirimeya icyo gihe yari muri Ukraine hanyuma ubu ngubu isa naho yasubiye kuri ku burusiya
uburusiya buriya cyatumye bufata kirime bwitwaza yuko n'ubundi hari hari ku gihe cy'ubwami kirime yari yari yari mu bwami bw'uburusiya noneho abami kumvikana babugabira babugabira ikirere ariko buri ikintu gihari ni uko hari baze nini ya gisirikari y'uburusiya iyo baze ikaba iri ku mazi ariyo ituma uburusiya bucariya mu nyanja yirabura kugira ngo ijye muri mediterane ni ukuvuga ko iyo otani iyo ikirere iza kwinjira muri otani ikirime ikiri ku ikiri muri ikirere bari buhite bajya muri iyo baze militeri muri icyo kigo cya gisirikare kiri aho ngaho mu mazi noneho uburusiya bukaba butakigira uburyo bw'ubwinyagamburiro uretse kujya muri mere nuwari ariko budashobora amato yabwo atagishobora guhita ngo ajye muri mediterane ni ukuvuga aho kugira ngo baze muri mediterane bagomba gufata inyanja yose ya ruguru bagaca hano ku ku bufaransa n'ubwongereza bakamanuka bakazamanuka bagaca kuri afurika bakazazamuka muri mere ruje mu nako mu nyanja y'abahindi kugira ngo baze muri mediterane na mer rouge hari imbere ya jibuti bakazenguruka kandi ubundi bari bafite akayira koroshye ibyo byose rero biri mu byo baba bari kurwanya no kurwanira kugira ngo ikirere itinjira mu muryango wa utanu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga ikibazo cya ukraine giteye gite turabiganiraho na porofeseri paul kananura umuhanga mu by'umutekano na politiki ku isi kuri telefone dufite andre nkeshimana na aron ndayishimiye reka tubanzirize kuri andereya aron abe yihanganye andereya we uraho neza
ndaha ndakomeye uherereye he
mperereye mu gisagara cya gitega i burundi ye igitekerezo cyangwa ikibazo
Ah, jewe maze kubona inta- i- intureka ziri hagati ya ukraine n'uburusiya byaciye binte- bintera kwiyumvira ko si ikibazo gusa kiri hagati y'uburusiya na ukraine ahubwo n'ikibazo kiri hagati y'isi yose ya amerika n'uburusiya ku bw'ibyo rero tubona yuko mengo bizohava bitera intambara ya gatatu y'isi yose ndetse tugiye kubiraba uca usanga twebwe ibihugu bito bito aribyo bizohagirira ikibazo kuko amerika ifise ububasha bukomeye bwo kwikingira ugiye kubiraba kandi n'uburusiya bufite ububasha bukomeye bwo kwikingira twisunze ibikoresho rutura bikomakomeye bafise byo kwirinda ibintu byose bizananye ijya n'ino ariko ibihugu bito bito natwe nk'uburundi cyangwa ibindi bihugu byegereye nibyo bizohava bihagiriye ikibazo ku bw'izo twasaba ko hoba ibiganiro byimbitse bakagerageza kumvikana ku buryo ko bito- kitoba ikibazo cy'isi yose nk'uko ubu zamaze kumera ingaruka z- ubona zaba nko ku burundi ni ni- ni nk'izihe se andre
ingaruka zaba ku burundi kubera ko uburundi busanzwe bufitaniye imigenderanire hagati y'uburusiya kandi nk'uko bufitaniye imigera- imigenderanire na amerika rero mu gihe ho kwaduka izo ntambara ni ukuvuga ko buca bubura aho buhagarara mu gihe bwoshigikira amerika uburusiya burasho- burashobora muri icyo gihe barashobora gushaka gufata ibihano uburundi ndetse tukagira n'izindi ngaruka mbi nk'uko kandi uburundi bushigikiye uburusiya naho nyene amerika kandi icyo turaba ari ibi kurya gu- kurya inkoko n'akagomba bisanzwe birabana
andre ndagushimiye cyane
murakoze cyane duhe n'ijambo nanone aroni aroni we
yego ndawumva uraho neza
yego turi aho uherereye he se aroni
genda bujumbura ye igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, je ikibazo nabaza muri ibyo bijyanye na ukraine n'Uburusi- n'uburusiya
yego kwari ukubaza mbega ukraine yoyo ni iki gihugu cyigenga ntikigifite uburenganzira bwo kujya mu muryango uwo ari wo wose buba bwi- bushaka icyo ni cyo kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri mbega eh, ko uburusiya bwaba buharanira ubwigenge bw'ibindi bihugu cyane cyane byo muri afurika cyangwa ubwigenge bwa- bwa politike mbega ikibazo cya ukraine hoho bifashe gute ibyo ni byo bibazo byanjye ashaka kubaza kandi ibyo bonya ni uburenganzira bwa ukraine bwo kwegamira aho aho bushakiye hose urumva ibyo ni byo nashaka gushyikiriza urakoze cyane aron
yego nawe murakoze porofeseri kananura wabumvise rero
nabumvise Eh, ikibazo cya mbere cyo ku ntambara y'isi eh, gifite ishingiro rikomeye cyane Eh, ariko baravuga ngo iyo inzovu ebyiri zivuga ibyatsi nibyo bihagwa Mm, abanyafurika nta nyungu n'imwe bafite yo gushyigikira ibyo bihugu muri izo ntambara cyane cyane ko eh, bo bafite ibyo bapfa bazi abanyafurika batazi badashobora no gusesengura neza ngo babitorere inyishyu nk'uko abarundi mubivuga mhm.
Eh, iki icyo ni icya mbere icya kabiri iriya ntambara y'isi ntabwo izabaho kuko bazagera aho bumvikane biriya ni nk'uko nabivuze nyine ni nk'uko ingagi ziba zikomanga mu bituza kugira ngo imwe igumane agace k'ishyamba kayo yigaruriye ibyo baracyabirimo ahubwo biriya bifite ingaruka kuri afurika abanyafurika batarebye neza intambara buriya ikomeye ntabwo ari iriya iri kubera hariya ubu muri kirene hariya ni ukugira barimo barereka aba banyafurika bati turakomeye cyangwa se ntidukomeye uriya arajegajega cyangwa ntajegajega nibyo abanyafurika bagomba kwitegereza kuko ubu intambara ikomeye y'abanyaburayi n'abarusiya irimo irabera muri santara afurika no muri mari buriya niyo ikomeye ariko abanyafurika barisinziriye ntibabibona ari nacyo kibazo baba abayobozi baba abaturage yewe baba n'abanyabwenge ba afurika twese turasa n'abisinziririye ahubwo tukaba turi muri ibyo ngibyo biri kuturangaza aho kugira ngo natwe twiyubake ari byo biri kuzana kuri cya kibazo cy'ubwigenge ibihugu iyo umuntu avuga ngo ugomba kwigenga ni ukuba ufite ubwigenge bucagase ubwigenge buraharanirwa nta wundi ushobora kubuguha ni ukuvuga ko rero niba uburusiya nk'uko uwo munywanyi w'ijwi rya amerika wa kabiri yabivuze uvuga ngo ibihugu bya afurika byigenge ntabwo ari uko bikunze ibihugu bya afurika ni ukugira ngo nabo baze kuvoma umutungo wabyo kuko iyo bitigenze biba bigengwa n'ubufaransa n'ubwongereza cyangwa amerika ivoma uwo mutungo ni ukuvuga ko ubwigenge bwabo bw'ibyo bihugu byacu bucagase hariya rero naho abanyaburayi baravuga bati ikirere nayo niyigenge nk'uko bize mu muryango wacu ni ukuvuga ko ubwigenge bwayo bucagase buracagase uyu munsi igihe cy'uburusiya buyifiteho akaboko buzakomeza bunabe bucagase n'ejo baramutse binjiye muri uwo muryango uretse ko ubwo byongera ngo dukurikije uko ubu ibintu byifashe iyo baba barinjiriyemo rimwe n'abandi mu bihumbi bibiri na kane na biriya bihugu bya za litoni lituwani rumani sorovaki na soroveni byinjiyemo mu bihumbi bibiri na kane icyo gihe uburusiya bwarajegajega ntacyo bwari buvuge ariko ubu rero nabwo bufite ijambo ubu bose ni ba ndigabo kandi iryo rya ndigabo n'ibyo bikoresho mwahoze bivuga bya rutura cyane cyane ibyo byo gukoresha ubuhumyi amabuye menshi ava muri afurika kandi kirene nayo ikaba ifite ayo mabuye ku rwego rwo hejuru urumva rero kuyirwanira ko batarwanira yuko babakunze barwanira inyungu zabo n'ubukungu bwabo abanyafurika rero nabo bagomba gushyira imbere inyungu zabo nta nyungu n'imwe n'imwe bafite mu gushyigikira igihugu icyo ari cyo cyose muri muri iyi mishyamirano bazumvikanamo hagati yabo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone dufite mugabo sama mugabo we uraho neza uherereye he
uherereye i kigali mu rwanda ye ikibazo cyangwa igitekerezo
njyewe ndaga kubaza nka amerika n'iki kintu yafasha ikirere igihe uburusiya bwaba buyiteye kuko tubona uburusiya bufite imbaraga na amerika iba zifite yego ariko se ubu iyo ntambara iramutse ibaye si ukuvuga ko ari nk'irangira ry'isi kuko bigeze kuzumvaho icyegeranyo kuri kijyanye n'izo ndwara ibyo bihugu bitunze bavuga ngo misire ijana biriya biriya bitwara ikirimburi bishobora kurangiza isi ese abo bagabo iyo bashyamirana batyo kandi bose batunze ibyo bintu baba batekereza ko ibyo babikoresheje baba bagitekereza kugira ubuzima ku isi kw'abantu cyangwa nabo ubwabo
ye urakoze cyane mugabo we
urakoze nawe porofesori kananura urabitekerezaho iki
ubuzima bw'abantu ubw'ababo burabahangayikishije ariko ubw'abandi ntibo bahangayikishije igihe inyungu zabo zigeraniwe icyangombwa ni inyungu ibindi bikaza nyuma abo bose rero ni nk'uko twabuze mu kanya tubivuga niba bashaka ikirere ntabwo bayishaka kuko ari ubutayu bayishaka kuko ifite ubukungu bayishaka kuko hari ubundi buryo bwo kugira ngo bwo guhangana mu rwego rwo kuyobora isi kuko urumva yinjiye mu muryango wa otani ikirere ni ukuvuga ko abo basirikari b'umuryango wa utani baba bari bari ku rubibi rw'uburusiya ku irembo igihe rero neza rimwe batumvikanye bashobora guhita binjirayo badateguje uburusiya bwajya kwikangura bugasanga bwafashwe mbiri ari nayo mpamvu uburusiya bwashyizeho uwo murongo utukura ko bagomba kwinjiramo nibiba ngombwa ko baninjiramo niyo mpamvu ba- nk'uko bayifashe muri georgie bafata ki- biriya bihugu bya oseti y'amajyepfo eh, iri- iriya ya oseti y'amajyepfo ni n'ikindi baturanye gifite akazina ko nibagiwe Mhm.
gatoya eh, a- akaba ari nabyo bakoze no muri Ukraine bafata Crime eh, ubu na Donbass na Donetsk Mhm.
ibyo ngibyo ni ni- ni- ni- nibi- nibiramuka binabaye biriya bice byo munsi ya ya ya- ya- ya Ukraine bivuga ikirusiya byose uburusiya buzaba bwaramaze kubigira ibihugu byabo kandi bije mu muryango mushya w'uburusiya bwakoze w'ubukungu ku buryo byonyine ubwo ikirere ikintu cya mbere izatakaza ni eh, ni- ni amajyepfo y'igihugu yose Mhm.
ubundi ikabona yenda kuba yakwinjiramo noneho ubwo ariko ku- ku- ku banyamerika nako ku barusiya ni uko kugira ngo ujye gutera uburusiya nyirizina uzabanza kubanza guca muri ibyo bihugu bigaruriye noneho nabo ugasanga bakwiteguye bakaba babasha kurwana nawe cyangwa se kugusubiza inyuma ngira ngo ikibazo cy'umutekano w'uburusiya kiri- kirimo gikomeye cyane ariko biga- biga- bikazana n'ikibazo cy'umutekano cy'abanyaburayi ni ukuvuga ko otani igizwe n'abanyamerika ni nabo bafitemo n'ijambo ni nabo bafitemo n'abasirikare benshi n'intwaro nyinshi na n'amafaranga n'umutungo mwinshi bashyiramo Ah.
ni ukuvuga ko abanyaburayi nabo nta ngabo bafite zibakingira bafite eh, ku ruhande rw'uburusiya noneho ubu hi- hinjiyemo n'ibindi bihugu nk'ubushinwa eh, ubu hinjiyemo ni- n'ibindi bihugu biri kuzamuka nka nka turikiya eh, na irani eh, nabyo biri kuzamuka hagati aho rero eh, nabo umutekano wabo bagomba kuwigaho kuko ngo akimuhana kaza imvura ihise nta mugabo urindirwa urugo n'undi Mhm. ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga umutumirwa porofesor paul kananura kuri telefone dufite undi mwarimu wa kaminuza muri ulk i kigali kamuru charles yabaye n'umunyamakuru ndetse nagira ngo rero- yize no muri ukraine nagira ngo rero nawe aze aduhe ubuhamya ukuntu abona biriya bintu karori we urahura akomeye
hano murakoze cyane ye urabibona ute biriya bibazo ko wa- warahabaye imyaka n'imyaka wiga um, kaminuza u- ubibona ute bariya bantu kuko bashobora kurwana
ok murakoze cyane Ah, ibyo kurwana byo ntabwo nta kintu nabivugaho ngo wenda ngo mbihamye Mm, ariko icyo nakubwira nk'umuntu wahabaye imyaka igera hafi muri itandatu irindwi mm,
urebye biriya ni ibihugu ni ibihugu ah, byombi byahoze mu cyahoze cyitwa union sovietic yego ni ibihugu rero urebye abaturage babyo bafitanye amateka maremare aha
bafitanye amateka maremare ku buryo usanga haba ku mpande zombi haba muri ukraine haba mu burusiya usanga ku mpande zombi hari abaturage b'ikindi gihugu ba- baba mu mu kindi mhm, ariko cyane cyane muri ukraine cyane cyane nko mu burasirazuba niho hatuye abarusiya benshi ugasanga n'ururimi rw'ikiru- rw'ikirusiya rukoreshwa cyane mhm,
ngira ngo murabizi neza mu myaka yashize ah, ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ubwo uburusiya bwigaruriraga intara ya kremia mm, kiremiya ubundi ni ahantu ni ahantu higanje cyane abarusiya hafi bagera nko kuri mirongo inani ku ijana ugasanga abanyayikireyini ni umubare muke ugera nko kuri wenda nka cumi na gatanu ku ijana ugasanga indi gatanu ku ijana ari ubundi bwoko burimo mhm,
urumva rero ni ibihugu bibiri bifitanye amateka akomeye urebye ni ibihugu usanga bifite n'abavandimwe mu mpande zombi kuvuga ko rero byarwana kugeza ubu nk'uko nari nabivuze ntangira ntago nabihamya ariko ukurikiranye ukuntu ubu- ibintu ukuntu bimeze urabona ko uburusiya ntabwo bwifuza ko kiriya gihugu cya ikirere cyajya mu muryango wa otani Eh, no mu muryango w'ubukungu bw'uburayi ndetse
Eh, Eh, kuko urumva uburusiya buhafite inyungu nyinshi ariko cyane cyane urebye nko mu bijyanye n'umutekano mhm, usanga uburusiya butifuza ko otani yaza ah, yakwegera hafi yabwo kubera impamvu z'umutekano mm.
kandi ukabona ikirere ibyifuza cyane niko se karori Kubera iyo kuvuga mpamvu- yego U- Eh?
u- wavuze yuko abaturage binjiranamo mbese eh, muri Ukraine nko mu mashuri Eh.
biga mu ruhe rurimi biga mu ki- mu Ukraine cyangwa biga mu Kirusiya nkaho ngaho higanje abarusiya cyane abavuga Ikirusiya cyane biga mu kihe kirimi tuvuge Okay. Okay, icyo nakubwira cyo Ah, nkanjye igihe nahigaga mhm,
twigaga twigaga mu kirisira mhm, ariko nyuma yaho nyuma yaho ngira ngo ubu ubu bashobore kuba bigisha mu ki- mu kirimi cya cya ikirere mhm.
ariko cyane cyane nko mu burasirazuba bwa ikirere aho ho ikirisiya kirakoreshwa cyane Mhm.
hari n'abaturage benshi biganjemo muri ako gace b'abarusiya ugasanga rero mu burasirazuba bafitanye isano cyane n'uburusiya ngira ngo uranabibona ko- uranabibona ko ariho hari imvururu cyane Mm, ngira ngo hari hari n'imitwe yitwaje intwaro hariya irwana irwanisha leta ya Ukraine yego kandi aho ngaho hakaba higanjemo abarusiya benshi cyane n'ubu ngubu ngo barimo bararasana kuva ejo Halo?
cyangwa kuva ejo yego ndakumva karori n'ubu ngubu barimo bararasana kuva ejo cyangwa kuva ejo bundi
okay sinzi okay uretse ibyo nanjye nsoma kuri interineti Mm, ntabwo mbizi neza ariko nanjye nkurikije ibyo narebaga kuri interineti nasomaga mu minsi ibiri itatu ishize habayemo ah, ibintu bye by'imirwano byo kurasana urumva rero ni imvururu ah, ziri hariya mu burasirazuba bwa ikirere mm, ni ikibazo kugeza ubu batarabonera umuti urebye nacyo kikaba ari kimwe mu bibazo birimo guteza imvururu cyane mhm, kuko hariya hari hari abantu bo mu gace kitwa Ru- eh, Lugansk hari n'abandi bari mu gace kitwa Donetsk ngira ngo urabizi yego yego
basa nk'aho eh, bigometse kuri leta ya Ukraine bakadekarara ubwigenge urumva rero aho ngaho naho hari ikibazo gikomeye gishobora kuba cyaba intandaro y'imirwano mu gihe bariya bantu ah, bavuga ikirusiya bariya bo mu burasirazuba bwa Ukraine haramutse habaye ikibazo gikomeye nabyo bishobora kuba intandaro y'intambara
porofeseri Ariko Kab- yego kuvu- yego
Halo?
yego ndakumva wari ugiye kuvuga uti
nta bindi mo nkubwira Mm,
ni hariya hantu ura- urabona ikibazo kiri na hariya mu burasirazuba bwa Ukraine mm, ahatuye abantu benshi abaturage benshi ba hariya biganjemo abarusiya kandi bashyigikiwe Kandi n'uburusiya kandi bavuga n'ikirusiya Eh, urumva kubera amateka nk'uko nabikubwiye mu ntangiriro kera byahoze byahoze ari ibi- ah, byose ibyo bihugu bibarizwa muri iyi nyoni soviyetike mm, bikaba bifitanye amateka maremare rero ariko uburusiya bukaba butifuza na rimwe ko ukraine yajya mu muryango wa otan mhm, kugira ngo mwagiye munanabikurikirana cyane aho bagiye bashyiraho kondisiyo zabo basaba basaba ko ukraine yego itazigera ijya muri otan bakavuga ko iramutse igiyemo ishobora no kuba intanda- intandaro y'intambara porofeseri kamuru sharire ndagushimiye cyane
Eh, murakoze cyane namwe ye umugoroba mwiza radiyo ijwi ry'amerika porofeseri kananura ibi byo bintu byi- bya- by'amateka byo guturana by'indimi byo hari icyo bishobora kugira ku- gufasha kugira ngo umwuka mwiza ugaruke
Eh, ahubwo nibyo bizatera umwuka mubi Mhm.
ngira ngo nk'uko porofeseri sharira bivuze buriya burasirazuba bwa ikirere mirongo inani ku ijana y'abaturage bahatuye ni abarusiya bavuga n'ikirusiya bo biga no mu kirusiya Mhm.
ubu noneho ni nabyo byabaye intandaro aho ikirere ishatse kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'i burayi na otani byo kugira ngo bigenge kuko bo ntibari ba- ntibemeraga i- iyo politiki y'igihugu cyabo yo kujya mu- mu- mu bihugu by'uburasirazu- by'uburengerazuba bw'isi Mm.
akaba ariyo mpamvu ari- ariyo mpamvu abo muri kirime bi- bigometse muri dombasi bakigomeka n'abo muri donesike bakigomeka bashyigikiwe n'uburusiya bashyigikiwe n'uburusiya noneho kirime yo kuko ngo yari isanzwe n'ubundi ah, yari ara- ara- a- a- ari ubutaka bwo- bw'ubwami bw'uburusiya bari barahaye ikirere baravuga bati ubwo bwo turabwigaruriye noneho bakoreshayo eh, n'amatora ya referandumu ya kamarampaka aho mirongo irindwi mirongo icyenda na barindwi ku ijana batoye ko biyomeka ku burusiya bahita banabwomekaho babicishije eh, mu nama mu nteko ishinga amategeko y'uburusiya dombasi na donetsk u- uburusiya buvuga yuko butaburimo ari bo bagira ariko nibo babaha intwaro zo kurwana na ikirere noneho kubera ko hatuye hatuye abarusiya benshi nicyo kizaba intandaro yo kugira ngo uburusiya bwinjiremo bazareka ikirere ize kubarasa bavuge bati uko ubu noneho barimo barica abarusiya barimo barabakorera jenoside tugiye kubatabara bazagenda bagiye kubatabara noneho ba- bagere kure gato ngira ngo muri iyi minsi mwabonye ko perezida biden yagiriye inama mugenzi we zelenski wo muri Ukraine, ikirere yego.
kutajya muri iriya nama ya minisike ya minisike y'umutekano mu budage Mm.
kuko yakekaga ko eh, uburusiya perezida vladimir putin ya- yahita eh, atera a- a- atera cyane cyane abo- abona icyuho cy'uko perezida adahari akagenda agahita afata ikibuga cy'indege eh, cyo mu murwa mukuru kiyefu yego kiyefu Ah.
Eh, noneho ba- akavuga ati "Ni- niyamara gufata umurwa mukuru icyo- ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru ntuzabasha gusubira mu gihugu Mhm.
kugira ngo ukore akazi ushinzwe uzaguma mu budage nk'impunzi niyo mpamvu bamugira inama yo kutahaguma ibyo rero birerekana bya bindi twavugaga ni ukuvuga ko abashyigikiye ikirere muri uko guhangana n'uburusiya ba- ba- badafite ubushobozi bwo kuba basubiza perezida mu gihugu ikibuga cy'indege cyamaze gufatwa cya kiyefu Mhm.
nicyo biba bishaka kuvuga nawe ubundi bamucisha mu zindi nzira bakamusubiza mu gihugu yego ibyo nabyo ni ni ibitera impungenge akaba ariyo mpamvu ubwo hari hazamutse icyuka kibi muri iyi minsi ishize ariko gisa n'icyatangiye kugabanuka muri iyi minsi ibiri aho batangiye kuganirira baba ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga baba n'abaperezida b'ibihugu byombi by'ibihangange babicishije kuri makuru bombi kugira ngo bazahure mu minsi iri imbere ubundi bumvikane ku bintu by'umutekano n'umudendezo muri kariya karere kandi buri wese atahataye ibaba ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cya ukraine ese gishobora kubyara intambara ingaruka ni izihe gikomoka hehe nibyo tuganira na profesor paul kananura umuhanga mu by'umutekano na politiki y'ububanyi n'amahanga kuri telefone dufite terence nsengiyumva terence we terence ndabumva ariko ndabumva buke buke ni amahoro eh, uherereye he
yewe ndi bujumbura mu kinama ye igitekerezo cyangwa ikibazo ariko uhina amagambo
kuri mm,
ok jewe icyo mbona cokogwa aro yego ndakumva komeza
jewe ikintu mbona cokogwa ni uko ayo nka usa hamwe n'iyo na- n'uburusiya Mm,
bashobora kuyaga bakaraba ntibashyire ingufu imbere kubera urabye nk'uyu uh, wana putini wa- wa rasiya ugaca uraba n'uyu uh, wana jo bayideni wa usa perezidenti bari imvugo bakoresha bakoresha ingufu nk'aho umengo basa n'abagomba nko kwerekana umwe yuko umengo ari wakomeye uwundi ukamengo niwe yakomeye mugani yuko siko bari bakwiye kubigenza bari bakwiye kujya hamwe bakayaga twe mu kirundi tuvuga duti inama isumba ingimba yego
kubera umwe wese yishimiye zirya bombe nikoreyere bafise Mhm.
ubundi akishimira izindi avuga ati bakavuga ati jewe we ntunduta uwundi ati nawe ntunduta Ye- atari uko gusa baziteye atari uko gusa baziteye isi ariyo igira ikibazo nta nta rindi terambere riz- rizodushikana ko birya bibombe atomike bafise nsengiyumva urakoze cyane
ego murakoze namwe Eh.
mwabyizeye yego profesor Yawa.
kananura profesor kananura hari akabazo tutagi- tutabonye ine uyu mwanya muri iyi minota ibiri isigaye ni akabazo k'ubukungu nk'ubu ngubu uburayi bufite impungenge kuri gazi ikomoka mu burusiya I- i- iki- igiciro cy'uburo ble ble eh, uburo cyangwa se ingano iki- cy'ingano nacyo ngo cya- gishobora kuba cyarazamutse kubera Ukraine itagishobora ku- kohereza mu mahanga umusaruro wayo uko bikwiye mu magambo makeya make cyane ingaruka z'ubukungu zimeze gute muri iki gihe muri iki kibazo
Eh, ubu ngubu ntabwo ari nyinshi ariko habaye intambara zo ingaruka zaba nyinshi ni ukuvuga ko ikirere ni nk'ikigega cy'uburayi ubwo baba babuze ikigega kibagemurira ubwo buro n'ibindi bihingwa byinshi nk'uko twabivuze dutangira ko bafite ubutaka bwera cyane bwabeshaho abantu miliya- miliyoni magana atandatu Eh, urumva ko mu kibazo cy'ubuhinzi n'ubukungu bw'imyaka bwa- byakiyongera ikibazo rero cyo- cy'uko eh, kiriya cy'uko bakoresha gazi yo mu burusiya uburusiya buyikubye hano haba ikibazo cyo gushaka ahandi iva haba n'ikibazo cy'uko byakiyongera cyane ku isoko mpuzamahanga Eh, noneho isi yose i- ugasanga n'ubukungu bw'isi yose bwajegera ubukungu bw'i burayi bwo eh, bwahazaharira kuko ibyo izo ngufu z'amashanyarazi nizo zikorerwa mu nganda no mu bindi bikorwa byose bya- bya za serivisi urumva byasa n'ibihungabana ku buryo eh, bwaba buteye ubwoba cyane cyane ku gihugu cy'ubudage n'ibi bihugu bindi bikize bifi- bikoresha iyo gazi yo mu burusiya cyane ni ukuvuga ko haba kwiyongera eh, kwa za peteroli na gaze ibyo bikagira n'ingaruka ku bukungu bw'isi yose eh, cyane cyane bakoresha izo ngufu kuko Yego.
zikenewe kugira ngo yaba mm, yaba in- industry eh, Inganda yaba mbese, eh.
bi- byaba n'abantu mu- kugira ngo cyane cyane ko ubu hari ubukonje kugira ngo bacane byababera ingorane hanyuma nanone mu magambo mu ijambo rimwe bavuga yuko bashobora gufatira uburusiya ibihano bikomeye cyane birimo kubuza uburusiya gukoresha idolari iri pawundi ryo mu bwongereza nabyo bishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'isi
ibyo byagira ingaruka zikomeye ku bukungu bwa bw'uburusiya ariko ubu burusiya bwamaze gushyiraho nabwo sisiteme yabwo yo gushanja amafaranga n'ibihugu eh, bakorana cyane cyane ubushinwa ahubwo bizazagira n'izindi ngaruka bitagize icyo bibakoraho cyane ibyo bihano byazagira n'ingaruka y'uko eh, icyo gihe a- abantu a- eh, uko gukoresha uburyo bumwe bwa amerika ahubwo abandi nabo ba- bayoboka ubwo buryo eh, bw'abanyashi- bw'abashinwa na n'abarusiya N'Abarusiya, bashyizeho ubundi buryo bwo kuba icyo kintu ba- bagica ku ruhande eh, ariko byabanza ku- kubarushya kuko ubwo ntibabona mm, amadovize ariyo bita amadolari muri rusange hagati aho yo gukoresha eh, no kugira ngo ifaranga ryabo rikorane n'ibindi bihugu bigomba kumenyerezwa buke buke n'ibyo bakoze muri purinse bashyiraho na banki zabo bakanashyiraho n'uburyo bwabo bwo gukorana badaciye ku buryo bwa amerika buriya bwihanahana amafaranga radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda profesor paul kananura umuhanga mu by'umutekano ku isi na politiki y'ububanyi n'amahanga ndagushimiye cyane umwanya waduhaye murakoze cyane namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika namwe mwese uko mungana ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima ukuntu mwari benshi rwose muri benshi beza ntabwo twashoboye kubaha umwanya mwese ariko nakagaruka murakarama